iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye bamwe mu barokotse umuvundo wahitanye umuntu umwe ugakomeretsa abandi mirongo itatu na barindwi mu bikorwa byo kwiyamamaza ku gisenyi baravuga uko byagenze ubwo kugira ngo twe badukuremo babanzaga gukuramo abo hejuru abo hejuru abanza kubakuramo kugira abo hasi barokoke nge naje kwibona nza kwibona njyamye hasi nyine ahantu bari ku mpungi inkuru irambuye ni mu kanya amatohoza yakozwe mu burundi yerekana ko abana bategereje ku myaka itandatu bakoreshwa imirimo ivunanye kandi yinjiza amafaranga mu kazi bakora batumwe n'ababyeyi babo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umunya-australia julian assange washinze wikileaks wari umaze iminsi igihumbi na magana cyenda n'umwe afungiye muri gereza ya belmarsh mu bwongereza yarekuwe amaze kujyana amasezerano na leta zunze ubumwe za amerika biteganijwe ko yemera ibyaha by'ubugizi bwa nabi ubundi agahita yongera kwidegembya umuhango urabera mu birwa bya mariana y'amajyaruguru biri mu nyanja ya pasifika julian assange imyaka mirongo itanu n'ibiri yaregwaga ubufatanyacyaha mu kwakira no gutangaza amakuru yerekeranye no kumbatira ubusugire bw'igihugu leta zunze ubumwe za amerika zakomeje kuvuga ko amakuru yatangajwe na wikileaks ku ntambara zo muri iraq na afghanistan yashoboraga gushyira ubuzima bwa bamwe mu kaga ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi diane nini nahazwe turahereye ku mugabane wa afurika muri afurika y'epfo aho umugambwe anc umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi wemeza ko imwe mu migambwe yemeye kuja muri leta y'ubumwe iri kwisabamananiza mu bijanye n'ibibanza ibwirizwa kuronka muri leta nshasha umugambwe ANC uvuga ko hari amakuru y'ibanga yagiye mu bimenyesha makuru yerekana ubushikiranganji imwe mu migambwe ivuga ko ibwirizwa gutwara ANC uvuga ko ubusabe bw'iyo migambwe budafise ishingiro kandi ari biterasoni kubw'umugambwe ANC amakuru yagiye mu itangazamakuru hataragera yerekana ko umugambwe DA wiganjemwo abazungu usaba guhabwa ubushikiranganji bugera kuri cumi ku bushikiranganji mirongo itatu bugize leta ya afurika y'epfo anc yo ikavuga ko ubushikiranganji izoho uwo mugambwe budashobora kurenga butanu itangazo umugambwe anc wasohoye ribandanya kuvuga ko utewe impungenge n'ingendo y'imigambwe iri kwisaba amananiza muri yo harimwo ibisa nko kwihitiramwo ubushikiranganji imigambwe yipfuza gutwara umugambwe anc muri iryo tangazo ntiwigeze udoma urutoke ku mazina y'imigambwe ugayira ingendo wavuze bavuze gusa ko hari imigambwe ishaka gutoba no konona umugambi wa leta y'ubumwe kandi ko ibi ataco bifasha umugambwe n'umwe anc ahiti president niwe wenyine afise ijambo rya nyuma ku vyerekeye ishirwaho rya leta nshasha muri rusange imigambwe yemeye kuja muri leta y'ubumwe muri afurika y'epfo ni cumi iyi irimwo umugambwe da ugwiriyemwo abazungu ukaba ari nawo wazanye amajwi menshi hamwe rero n'utundi tugambwe duto duto iyo migambwe yose yose uko ari cumi ibwirizwa gusangira ubushikiranganji bugera kuri mirongo itatu umugambwe anc mukibuka ko wagiye hamwe n'iyo migambwe inyuma y'aho vyankiye kuronka amajwi menshi awufasha kugira ubwiganze mu nama nshingamateka perezida cyril ramaphosa nawe yatorewe manda ya kabiri biciye mu majwi yahawe n'abashingamateka y'iyo migambwe igera kuri cumi twari duhejeje kubabwira ko yemeye kwifatanya na anc mu mugambi wa leta w'ubumwe tukiri ku mugabane wa afurika ibihugu bihurukiye mu ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa buraya vyafatiye ibihano abantu batandatu bo muri sudani bose bagiriza uruhara mu ntambara ibandanya hagati y'impande zibiri zirwanira ubutegetsi bw'ico gihugu urutonde rwabo ubumwe bwa buraya bwafatiye ibihano ruriko general mohamed hamdan dagalo atwara umurwi wa gisirikare uzwi nka rapid support forces urwanira gushika ku butegetsi bwa sudani ubumwe bwa buraya buvuga ko general mohamed hamdan Dagalo yagirizwa ivyaha birimwo ivya ndengerabutungane kubiba urwanko rushingiye ku moko gukokeza ubwicanyi bushingiye ku moko ihohotera rishingiye ku gitsina gusahura abanyagihugu no guturira utwabo urutonde rw'ubumwe bwa buraya ruriko kandi umuhanuzi mu by'ubutunzi muri rsf hamwe n'umukuru w'ubwoko bw'abamahamidi buri ku ruhande rw'umugwi wa rsf ku ruhande rw'abasirikare bafise ubutegetsi bwa sudani ibihano vyafatiwe umukuru mu vya gisirikare n'uwujejwe ivy'indege za gisirikare aba uko ari babiri bakaba bagirizwa gutera amabombe mu burere burimwo inzirakarengane z'abanyagihugu ali ahmed karti yahoze ari umushikiranganje ajeje imigenderanire ya sudani n'ayandi makungu nawe nyene ari ku rutonde rwabo ubumwe bwa buraya bwafatiye ibihano ibihano abo bose bafatiwe birimwo guhagarika amatungo yabo no kudashobora guhonyoza ikirenge mu bihugu mirongo ibiri n'indwi vyose bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya tukivuga ku vy'ibihano umuryango w'ubumwe bwa buraya wafatiye ibihugu bitandukanye uwo muryango washize kandi uburusiya mu bindi bihano uburusiya bwiyamirije ivyo bihano bishasha bwafatiwe n'ubumwe bwa buraya buvuga ko bitazokwijana bubwirizwa kwihora umushikiranganje ajeje imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu serge lavrov yavuze ko ibihano bishasha vy'ubumwe bwa buraya binyuranije n'amategeko mu itangazo yasohoye yagize ati tuzosubiriza mu ndumane ibihugu vyose vyo mu burengero bifatira ibihano igihugu cacu uburusiya bwavuze ko mu ntumbero yo kwihora bwongereje urutonde rw'abatemerewe guhonyoza ikirenge ku butaka bwabwo nta mazina y'abegwa n'iyo ngingo bwatangaje ibihano umwe bwa buraya bufatiye uburusiya bigize ivya cumi na kane kuva intambara y'uburusiya na ukraine itangura ku nshuro ya mbere ibihano bishasha bizokora ku mwuka wa gaz uburusiya bushorera mu makungu cane cane ku mugabane wa buraya ivyo bihano bitomora kandi ko amasezerano uburusiya bwari bufitaniye na suwede hamwe na finland mu vyo guhanahana gaz yahagaritswe ivyo bizotuma uburusiya butakaza amafaranga bwahora bwinjiza buvanye muri gaz amashirahamwe n'abantu bashasha bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano ni ijana na cumi na batandatu bisigura ko kugera ino saha amashirahamwe n'abantu bo mu Burusiya bari mu bihano vy'ubumwe bwa buraya baciye barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri muri aba harimwo kandi impande zitandukanye zo mu Bushinwa hagati aho Amerika iriko irarimbura ingene Uburusiya bwofatirwa ibihano birimo kudashorera mu bindi bihugu amabuye y'agaciro ya diamant nk'uko ibihugu biri mu murwi wa G7 uhurikiyemwo ibihugu bitunze gusumba ibindi vyabisavye koreya ya ruguru yongeye kohereza kunyereza ibipurizo binini bishobora kuba birimo imyanda muri korea y'epfo diane igisirikare ca korea y'epfo catangaje no makuru cihanikiriza abanyagihugu bacu kwegera hari ivyo bipurizo congera kibasaba gutanga amakuru y'aho baza kubona ivyo bipurizo hose itangazo ry'igisirikare ca korea y'epfo ryibutsa ko ibipurizo bishasha korea ya ruguru yarungitse mu y'epfo ibirungitse inyuma y'amasezerano yo gufashanya umukuru wa korea ya ruguru kim jong un aherutse kugirana na perezida w'uburusiya Burusiya Vladimir Putin. Aya masezerano y'Uburusiya na Korea ya Ruguru akaba ahangayikishije impande zitandukanye zirimo Amerika, Korea y'Epfo, Ubuyapani, eka n'Ubushinwa bufatwa nk'inshuti magara y'Uburusiya. umunyamabanga mukuru mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu cart campbell yatangaje ko abategetsi b'ubushinwa bibwiriye ubwabo amerika ko batewe ubwoba n'imigenderanire ya korea ya ruguru n'uburusiya ku bw'uwo mutegetsi ubushinwa bwibaza ko imigenderanire ya korea ya ruguru n'uburusiya ishobora guta mu kaga akarere ivyo bihugu vyose birimwo cart campbell yagize ati ubushinwa ntiburira rusema korea ya ruguru ishobora gukamira mu coze igasomborotsa intambara mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bwa aziya uwo mutegetsi aca yongera ko amerika ari kuko biri kose iri kubikurikiranirana hagufi uyu munyamabanga mukuru mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya amerika asozera avuga ko naho ubushinwa n'uburusiya bihuriza mu kurwanya ibihugu vyo mu burengero ubucuti ibihugu bibiri bifitaniye na korea ya ruguru bwo butandukanye butandukanye yagize ati nta nkeka ko muri kazoza ubushinwa n'uburusiya bishobora gucanamo
urakoze diane nini nahazwi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kwama naho ku mbuga za yutube facebook na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza bigeze ku munsi wa kane leta y'u rwanda yatangaje ko umuntu umwe yatakaje ubuzima mu muvundo wabaye ku cyumweru perezida paul kagame yagiye kwiyamamaza mu rugerero mu karere ka rubavu gorohe yatwishimiye ku ikubitiro ijwi rya amerika yashakishije umuryango wa nyakwigendera aho ishakiye mutoni w'imyaka cumi n'icyenda ari nawe leta ivuga ko yaguye mu muvundo nyina umubyara nyirandegeya emerita uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'irindwi utuye mu kagari ka busoro mu murenge wa nyamyumba mu karere ka rubavu yatubwiye uko byagenze mu kugwira ku muryango abapolisi bakajya basunika ngo ntibasubire mu kibuga mu gusubira mu kibuga turababwira ati mwaretse abantu bagatambuka kumuratuma hano hantu haba ingorane nyinshi ubwo twebwe twagiye tunyura mu bibara tugahinduka mwari mabugara njyewe ngeze ku muhanda kuri kaburimbo mba mbonye uno uno mukazana wanjye maze kumubona ndamubaza yewe shaki yari tishaki yari he tishaki yamanza byarangiye nyirandege avuga ko yashenguwe n'urupfu rutunguranye rw'umwana we kuko nawe byahise bimuviramo uburwayi akimara kubimbwira nahise nikubita hasi ngwa muri koma si umukobwa wambaye agapantaro k'umukara n'agashati k'umweru keye ibirarangiye ariko ugire kwihangana ndimara kubyumva nongeye gusubira hasi kuva igihe nonanone nzongere nongere nzanzamukiye bahise bajya kunyerekaho umurambo gujyana ijwi rya amerika yageze no ku bandi baturage bakomerekeye mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida fpr inkotanyi paul kagame nyirabavugisha emerance ni muramukazi wa nyakwigendera ndetse ngo bari bari kumwe ku munsi w'ejo wasanze ari gucumbagira avuga nawe uko byamugendekeye tubanjije kutaka ubwo kugira ngo twe badukuremo babanzaga gukuramo abo hejuru abo hejuru babanza kubakuramo kugira abo hasi barokoke ubwo njye naje kwibona nza kwibona njyamye hasi nyine ahantu bari kumpungiza hari abantu benshi cyane barwanaga bashaka gusohoka Eh, bitewe n'uko bashatse gusohoka kuva kare ubwo bari hari abantu benshi kwa gusohoka uw'inyuma wese nawe aza bashaka gusohoka ngo bagere hano icyakora we avuga ko nubwo yari arembye bwose ntacyo byari bimutwaye ahubwo bashakaga kujya kureba nyirandegeya kuko ari we babonaga yakomeretse cyane abandi bose bari mu bitaro bari kuvurwa niko njye ntabwo narindi kwita ngo mbese naryama bamvure kuko nari nataye umutwe yego n'ubu ndi kubabara cyane umubiri wose ariko nabyihanganiye tekerezaga kuri muramukazi wanjye bari kuvuga ngo arapfuye ntabwo ibyo kwita ngo narindi kubabara ntabwo narindi kubyitaho ariko abangirikiyemo bose bari kubafasha uyu muturanyi wundi twahuriye mu kagari ka busoro nawe yari kuri site ya rugerero kuri iki cyumweru ahabereye umuvundo nuko abaturage nyine bakarwanya abapolisi bari gushaka gutaha abapolisi nabo bagasubiza inyuma bari kubabwira ngo munyere kwa uriya muryango wo hirya birangira nyine biba ba- ab'imbere basunika n'ab'inyuma bagasunika abaturage njyewe ndagwa abandi bangwa bandyamaho inkweto ndazibura zose tukimara kugera aha uyu muryango utuye ubuyobozi bw'akarere nabo bwahise buhagera nyina w'umwana witabye imana yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere buzamufata mu mugongo mu gushyingura umwana we minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yihanganishije uyu muryango inavuga ko ikomeza gukurikirana uko abakomeretse bari kwitabwaho mu itangazo ryayo yasohoye yibutsa abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ababishinzwe kugira ngo hubahirizwe umutekano n'ituze by'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu umusirikare wa leta mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo arashinjwa kwica umwami w'ababembe mu ntara ya kivu y'epfo umwami charles simbi yicamwe n'abandi bantu batatu abaturage bahise bakora imyigaragambyo bafunga umuhanda barakawuvira inkuru irambuye vedaste ngabo abaturage batuye mu boko batwikiye amapine mu muhanda bakunze kwita rute nationale nimero 5 iri mboko abandi nabo bawufungishije amabuye n'ibiti mu rwego rwo kugaragaza agahinda batewe n'umusirikare wa FARDC wishe umwami wabo mu ijoro ryo ku wa gatandatu imboko barasukana na kle ni umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi mboko ahari gurupema b'ababungwe yahoraga iyobowe n'umwami Charles Simbi iyo umuntu apfuye gukora amatoza akamenya by'ukuri umuntu yaba yagize gute yahitanye ubuzima bw'uwo mu- bw'umwami kuko yari umwami mwiza cyane twa- twakora ibyo dushaka tuka- tukarima tugataha tukima tukadandaza cyangwa n'imwe igize gute ibaye mu mirima yacu kuko twagwakiriye nabi cyane rwatubabaje cyane kuko burya umuntu ariko atwara yorohereza twebwe abarimyi n'abandi n'abandi bose bari bamerewe neza ubu agacapfa urumva ko ari bose bakwakira urupfu rwe neza abantu bose bategagura gutyo umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya tanganyika munenge kibangula avuga yuko umusirikare wa fadesi ukorera mboko yinjiye mu kabari mu ijoro ryo kuwa gatandatu yica komanda we yica umwami wa gurupe mababungwe noro n'umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri mboko n'undi musirikare umwe yakomerekeje kandi n'umugore w'umwami Sisi shirika la raia, cha kwanza tumeomba hizi niti za FRDC zenye ziko msekteri yote ya Tanganyika ziweze kuondoka. Cha pili tunaomba eh, sheria ifate mkondo wake Hmm.
wale wote ambao wanaweza kuwa wamesababisha au twebwe nka sosiyete sivile turasaba ko abasirikare ba fardc bose bari muri segiteri ya tanganyika bagenda turasaba ko ubutabera buhana abagize uruhare muri ubu bwicanyi turasaba ko bariyeri iri imboko ya fardc yishyuza amafaranga yavanwaho ndetse n'indi iri mu makobora kuko nazo ziri mu ntandaro y'izi mfu bamwe mu baturage batuye muri segiteri ya tanganyika bavuga yuko urupfu rw'uyu mwami rwagize ingaruka mu karere kose kugeza no mu nkambi ya rusenda abantu baba mu mutwe wose aragandaye ntabwo nta n'umuntu umwe ariko arakora ubwiza ubona ko hepfo usabumva ngo bashobora kuvuga ati byuze umutungo hejuru rero n'ubu urabona aho abana ntibashobora nk'icyo bajya twara tujya ariko tugize tugiye mu barabara none wumva rero n'ubu nta kintu aha twese twicaye uko nyine rero urumva tuba twabize ngaha urabona ko cyakoze twara tubwire nke urabona ko badupokeza dutebye ariko abantu n'ubu ko tuba bavuze ngo barapokeza n'ubu turicaye ngaha rero n'ubu nta muntu ajya imboko nta muntu ajya imboko nta muntu ajya mugweba tubize ubwoba kuko no mu gace kacu barasikaho nko mu ikambi bagakubita abantu bakahaca uko bishakiye kandi ubwoba nibwo burabamaze kwihanga n'abantu b'abategetsi nk'abo bakuru bakuru eh, ari natwe turi impunzi ntitworeka kugira ubwoba dusa tugira ubwoba burengeje kabisa dusaba ko umutekano wacu yubahirizwa nk'impunzi nyene kugira abo basirikare nyene ntibabe ba- bakirenga mu makambi cyangwa binjira mu ka- mu makambi gukubita abantu narirya umuntu aba yahunze umutekano muke mu gihugu yaje avamwo impfu z'aba bantu barimo umwami wa gurupe mababungwe noro zamaganwe n'abantu batandukanye barimo n'umuyobozi w'intara ya kivu y'epfo jean jacques purusi aho yasabye urwego rw'ubutabera ndetse n'akarere k'igisirikare ka mirongo itatu na gatatu gukora amatohoza kugira ngo abakoze ayo mahano bahanwe mu butumwa bugufi yahaye itangazamakuru umuvugizi w'igisirikare muri aka karere lieutenant mark elongo avuga yuko uwishe abo bantu ari umusirikare wa fardc wari ufitanye ikibazo na komanda we mu mezi abiri ashize muri iyi ntara ya Kivu y'epfo muri teritwari ya Karehe umusirikare yishe kandi arashe umugore we mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri muri teritwari ya Fizi naho abasirikare ba FARDC bagwanira mu mazi bishe barashe abantu umunani ahitwa Kazimira Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amatohoza yakozwe mu burundi yerekana ko abana bategereje ku myaka itandatu bakoreshwa imirimo ivunanye kandi yinjiza amafaranga mu kazi bakora batumwe n'ababyeyi babo imiryango y'uburenganzira bwa muntu isabira ibihano umuntu wese waba urenga ku mategeko arengera umwana mu gihugu inkuru y'ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry vendayishimiye Kamwe mu burorero bw'abana bakoresha ibikorwa biruhisha nako mu mwonga wa Karubango hafi y'umugwa mukuru wa komine n'intara bya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi. Aho muri uwo mwonga abakunzi b'ijwi rya Amerika bahasanze abana benshi muri abo bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu bariko babumba amatafari. Ndayikengurukiye Jean Baptiste na Habyarimana Eric ni bamwe muri abo bana.
njya akazi nkora ariko mu matafari nkaba mbona nyine akasho mbonamo kuva ndabitanguye ndabona yuko byangiriye akamaro nje nabitanguye ari pera binyigishije ndabyiga nafise hafi nkabyiza ndabumba kandi ndabona akasho k'ico noba narakuyemo kwiga byarase kabisa nageze mu mwaka wa gatandatu nce biranga turashobora nyine kuvuga ati reka nyine twihe umwanya wo kuruhuka nyine ntitwivune tukabumba aho dushoboye turaruhanye Ubukene mu miryango muri iyo ntara ya Kayanza iharugwamwo abantu benshi ku butaka bw'u Burundi niyo ntandaro ituma abana barungikwa guca amafaranga bakiri bato. Bavuga ko ari ukugira ngo babasahirize bashobore kubaho mu miryango no kwitegurira umwaka w'ishure. Aba ni bamwe muri abo babyeyi bo muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi badatinya kurungika abana bakiri bato guca ingero.
kubera uburyo dufise ari buke umuntu mwana ucuma bizana agakora kugira azaronka ikaramu cyangwa akaronka ikaye hanyuma nawe ukamwongerereza mbwa yagufashije kazi buri nawe buri kurakora Eh, nibwo butuma abana benshi tubazana mu mwonga kugira nabo barabe icyo baza bariyungunganya ibibana n'ubukene abo babyeyi baba bafise bakabona umengo ntacyo bogya muhira bakahitamo kuza kwironderera amafaranga ngaha ku mwonga kugira ngo baronke yavoka wa mukate ntitwaduheke banwa Nubwo biri uko hari bamwe mu babyeyi bo muri iyo ntara ya Kayanza batahura ko gukoresha ibikorwa biruhisha abana bakiri munsi y'imyaka cumi n'itandatu bitabereye. Cleophas Nijimbere ari mu batahura ko kizira gukoresha abana ibikorwa biruhisha.
abana gatuma jewe ntabazana muhira barayengayenga nyene utwo bakora muhira ibikorwa rwose birimo imvune nyinshi gose kuko nivyo koresho nyene nabazahego kubera umwana akiri mutoya atarakomeza amagufa ntiwomuzana ngaha tumakora urwo ashoboye muhira jeje n'abahanira ububuzi bwacu baratumugaje byiza umugumiza muhira agatuma avoma amazi cabura akahirira agakwavu nabure n'agapanya bivanye nako umuntu aba atunze mu rugo Amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi aranegura ingene ako gateka gahonyangwa abari bajejwe kukubahiriza abarorera. David Ninganza ni cegera c'uburongoye ishirahamwe Sojepaye rimwe mu yaharanira ineza y'abana. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika asaba leta kubahiriza amategeko agenga agateka k'abo bana ayatariho nayo agashigwaho.
ishuri mu burundi ni ku buntu mugabo si itegeko iyo rero atari itegeko abana benshi baca bava ku ishuri bari baritanguye mugabo mu gihe ari itegeko nta mwana aja guca amafaranga kuko uwumucisha amafaranga acagira ubwoba ati nyabuna hari amategeko ampana abo bana nabo rero benshi bariko bakora muri travail informel ubushikiranganji butunganya akazi bushireho ayo mategeko hanyuma bizoca vyerekana ico umuntu akwiye gutinya mbega uyu mwana akora iki ico adakwiye gukora niki abandi shirahamwe sojepaye heritera kamo n'ababyeyi hamwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo ihangiro ryo gukingira agateka k'abana rishikweko abaye nawe ntera kamo n'abavyeyi nibo bategerezwa kumenya ingene bakingira umwana ingene bamutunganya ntaje gukora akazi hataragera canke ngo aje gucira ingero umuryango kuko umuvyeyi niwe acira ingero umwana abandi n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi komite do protection de l'enfant ni kuvuga komite ijejwe gukingira abana abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi musitanteri nyumba kumi n'umukuru w'umutumba bategerezwa kuboneka atanu umwe aho batuye akoresha umwana kandi ko mu mirima ntawajayo mu isoko komiseri w'isoko yategerezwa kubibona bati nyabuna ntihagire umwana asubira gukoreshwa abo bose nitwaja hamwe tuzotsinda urwo rugamba Ako kamo gatewe mu gihe hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushire uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane urangire. Ibikorwa biruhisha ku bana byibonekeza cane mu gihe co mu buruhuko bukuru bwo muci grande vacance mu gifaransa. Abana bagera ku miliyoni ijana na mirongo itandatu bagizwe n'abahungu n'abigeme bo mu bihugu vyose vyo kw'isi n'Uburundi burimwo n'ibicegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi kw'isi oite na unicef rijejwe indero y'abana co muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri cashikirije ko bakoreshejwe ibikorwa biruhisha itegeko nimero rimwe akarongo cumi na rimwe ryo kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rigenga amategeko y'akazi mu burundi ribuza gukoresha ibikorwa biruhisha abana bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu urakoze terive ndayishimiye dusubire muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri wa mbere hatangijwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye mu gihugu hose mu ntara ya kivu ya ruguru abanyeshuri bahunze imirwano bakoze ibizamini ari bake cyane bitewe n'uko benshi bari kuri ahantu ibizamini byabereye inkuru irambuye jimishu kandi bakomera mu ntara ya kivu ya ruguru abanyeshuri ibihumbi mirongo itandatu na bibiri magana atanu mirongo icyenda na bitanu nibo leta yatangaje ko bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye ni ibizamini byatangijwe ku mugaragaro mu mujyi wa goma kuri uyu wa mbere na guverineri w'intara ya kivu ya ruguru generali majoro peter cirimwami nkuba uyu muyobozi yatangaje ko ibyangombwa byose byashyizwe mu bikorwa kugira ngo aba banyeshuri babashe gukora ibizamini bya leta mu ituze cyane ko ingamba z'umutekano zari zakajijwe bitandukanye n'indi minsi habanje kubaho ibiganiro bitandukanye ku byerekeranye kubaho kw'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye hari bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru bashakaga kwiba ibizamini bisubikwa muri kivu ya ruguru kubera ibibazo by'umutekano muke ariko leta yashyize ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo ibi bizamini bitambuke neza ni muri urwo rwego ibizamini bikozwe rero kuri uyu munsi mu ntara ya kivu ya ruguru muri abo banyeshuri bakoze ibizamini bya leta harimo abahunze imirwano baturutse mu teritware za rucuru na masisi ahari umutekano muke bitewe n'intambara hagati y'ingabo za kongo faredese n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu guverineri w'intara y'ikivu ya ruguru avuga ko abo banyeshuri bahunze bakoze ibizamini ari ibihumbi bitatu mu ntara hose uyu muyobozi w'intara yabwiye itangazamakuru kwabo nabo bashyizwe mu mubare umwe n'abanyeshuri basanzwe bari mu bice bitarakorwaho n'umutekano muke nka walikale goma beni na butembo n'ahandi mu ntara y'ikivu ya ruguru mu banyeshuri bari mu bice ubu ngubu bibarizwamo umutekano muke leta yafashe icyemezo cyo kuba abahunze imirwano bakorera ibizamini bya leta mu nkambi z'impunzi hari amasantere yagiye ashyirwa mu mujyi wa goma mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwakira abo banyeshuri abanyeshuri bahunze twabashije gushyira ku rutonde ni abangana n'ibihumbi bitatu mirongo itandatu na barindwi abo barimo gukora ibizamini bya leta ku masantere atandukanye ubu navuga ko umubare wiyongereye cyane ku banyeshuri bahunze bitandukanye n'umwaka ushize nubwo bimeze bityo abanyeshuri bahunze imirwano ntabwo bitabiriye ibi bizamini nk'uko byari byateguwe na leta impamvu ni ukubera ko bamwe bari mu nkambi ziri kure y'amasantere yabereyemo ibyo bizamini aba ni bamwe mu babyeyi ndetse n'abayobozi b'ibigo bahungiye mu mujyi wa goma ibizamini rwose byatambutse neza eh, bona nubwo hari impungenge ku banyeshuri bamwe na bamwe batagerageje kuboneka kuko urabona ko za efekitife twitegaga sizo efekitife zaje gukora ikizame mu nyamakuru guhera mu kwezi kwa cumi na kumwe itariki icyenda z'uku kwezi niho twahunze kuva icyo gihe none nabona n'abanyeshuri banje uyu munsi wa none niho baje bagombye kuza ari abanyeshuri icyenda haje abanyeshuri bane gusa nibo bakoze ikizamini abo batanu nabo nibo mwari mwarahunganye nabo cyangwa nibo nibo nibo twe twarahunganye Hmm, aba abo bandi bo batakoze ku bizamini bya leta hawunzi bo bahungiye pe bwana prosperi mategeko umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya kirumbu muri teritwari ya masisi yabwiye ijwi ry'amerika ko n'abasanzwe baba mu nkambi mu mujyi wa goma bitari byoroshye kubageraho hari bamwe bari basanzwe bari no bari mu nkambi ariko hari n'abandi bake byarangije baba biriya ariko mu gihe cyo gutegura amasomo bara- bagerageje kuza ino turabategura ubwo none ba- umunsi bakoze ubwo butumwa kugira Oh.
mwe mubagereho bya- byakozwe bite Embo, twababwiye aho turi baraza banyura mu nzira ariko banyuramwo ku buryo buba- bubagoye gato baraza tuba yaranja bagera ino tu gukora nkaderema mu nkambi Mbo, nu- n'ubushobozi ubushobozi cyane cyane bujyanye n'amafaranga ni ukuvuga ngo abanyeshuri benshi nta bushobozi bafite kubera umubare munini w'abanyeshuri batarakora ibizamini bya leta ibyo ari byo byose bisoza amashuri yisumbuye ibi bitera impungenge bamwe mu babyeyi bahunze ndetse n'abayobozi b'ibigo bwana rishare gasore bizwara ni umwe muri bo w'icyo asaba ubuyobozi ni uko umutekano wagaruka urabona impungenge mu nyamakuru rwose eh, ni ukumva ko nk'uwari witeze ko ashobora kubona eh, icyemezo nk'uwa eh, nk'uwatambutse ku kizamini akaba arabura diplome kandi mu gihe bagenzi be rwose baje gukora biteze ko bagomba kubona za diplome d'etat eh, urabona ko iyo ni impungenge mu nyamakuru urabona bari abasigaye iriya deja ni impungenge kuri twe babyeyi ni impungenge no ku babyeyi babo bababyaye mu nyamakuru icyo dusaba ubuyobozi bwakora rwose ni uko eh, ubuyobozi bwagarura umutekano mu karere iri kosa ryabaye eh, muri uyu mwaka tirizongere kuba muri uriya mwaka ibizamini bisoza amashuri yisumbuye bikorwa buri mwaka mu gihugu hose ubusanzwe ibi bizamini bikorwa mu gihe kingana n'iminsi enye gusa muri kivu ya ruguru ibi bizamini bikozwe mu gihe hafi y'ibice byose bya teritwari ya rucuru na masisi biyobowe n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu kugeza ubu ijwi ry'amerika ntabwo rirabasha kumenya nimba muri ibyo bice hakozwe ibizamini bya leta jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi abakingiranye inyegamo ntibakingirana ingabo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana Yeah.